Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara qophiittaa nutti ceena. waggaa sagal dura loltoota garee islaamummaan chiibook irraa butamanii kan turan ijoolleen durbaa naayijeeriyaa sadii harka bookoo haraam irraa baraaramaniiru kanarratti gabaasa ergame mitukkuu faqaaduu dhiyeessa.
gaafa eebila 14 bara 2014 halkan yaaganaa yaamaanii mooraa mana barumsaa isaanii fi naannoo isaatti dhukaasaa fi dhohinsa gurguddaa dhaga'u ishee yaadatti.
to know what we are going to do in that night. So you see, two men came into our hostel and tell us that, hey, girls, come here, we are soldiers.
Yeroo sanitti maal gochuu akka dandeenyu yaada turre. Halkan san wanti taanus hin turre kana idduutti dhiirri tokko dhufe warri shamarranii as bahaa nuyi humnoota waraanati isin baraaruuf as dhufnee nuun jedhe.
Dhugumaanuu namoonni kun humnoota waraanaati. Humnoota waraanaa leellistoota garee Islaamummaa Boko Haram. Gareen loltootaa kun yeroo sanatti barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Chibook dhibba lamaa fi torbaatama butuun fudhatanii deeman. Yaaganaa fi barattoonni muraasni ishee waliin yeroo butamanii fuudhamanii deeman konkolaataa irraa daandii irratti utaalanii bu'uu isaanii himti.
Guyyoota lamaaf bosona keessa erga turree booda mana geenye.
Gochaa garee waraana Boko Haaraamiin raawwate kana mormuun guutummaan addunyaa sadarkaa jedhamuun danda'amuun hiriira ba'uun shamarran keenya deebisaa jechuun mormii dhageessan. Waggoota sagaliin booda shamarran Chibok sadii gidduu kana harka Boko Haaraamii baraaramaniiru. Kanneen baay'inni isaanii saddeettama ta'an ammayyuu akkuma butamanitti jiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa shamarran butamanii jiran hundinuu hanga deebi'anitti hojii hojjechuu akka itti fufuu hima. ji'a kana keessas shamarran chibook sadii humnoota waraanaa boko haaraam harkaa baasuu isaa ifoomseera meejar jeneraal ibraahim ali ajajaa humna waraanaa naayijeeriyaa kan kaaba bahaati warra amma gadhiifaman kana keessaa isheen tokko duraan abuu yusufitti heerumsiisaniiru kana booda balaa mohaammed kan abuu jidiraa jedhamuun waamamu kan garee shororkeessaa boko haaraamitti heerumsiisaniiru jechuun ibsan abbaa shamarran butamanii hanga ammaatti hin gadhiifamiin jiran keessaa tokko kan ta'e enook maarkes haati warraa isaa miidhama xiinsammuu irra ga'een waggaa lamaan kana du'uu ishee hima hoogganaa hawaasa chibok kan damee abujaa kan ta'an keekii mutaayi ji'a tokkoof waa'ee barattoota shamarranii ammayyuu hin gadhiifamiin jiranii irratti aangawoota walii walga'ii irra turuu isaanii himuun shamarran amma gadhiifaman kanas gara xiinsammuu isaaniitti deebisuuf aangawoonni miseensota garee hawaasa chibok waliin hojjechuu qabus jedhan.
Those ones that are recently uh, rescued are being, uh, you know, rehabilitated.
Shamarran dhiyeenya kana gallakkifamanii hirmaannaa miseensota maatiitii alatti gara xiinsammuu isaaniitti deebisuu fi yaaliin taasifamu baay'ee nama dhukkubsa. Kaayyoo kana dudduuba jirus hin beeku.
Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii ji'a kana keessa aangoo isaanii Bola Tinubuutti dabarsanii kennuuf jiru. Maatiin barattoota shamarranii butamanii hanga ammaatti ijoollee isaanii hin argiin jiranii pireezidaant Buhaarii barattoota shamarranii Chibok baraaruuf waadaa galan osoo hin raawwatiin hafan yaadachaa pireezidaantii haaraa simachuuf jiru jedha gabaasni Xiimootii Obuuzuu Abujaarraa erge.
paarkiin biyyoolessaa booranaa erga roobee roobee as dandammataa akka jiru aangawoonni paarkichaa dubbatanii jiran dargaggoo jaarsoo dheengee daawwachiisaan paarkichaa duraan bineensonni paarkichaa sababa hongeen du'aa akka turan eeree amma margi lalisee bineensota paarkichaa qofaa keessatti argaman lubbuu oolcheeraa jedha Dargaggoo jaarsoon ammas paarkichi rakkina bu'uuraalee misoomaa akka qabu himee mootummaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata barbaadu gaafateera. Dhaabbanni bosonaaf bineensaa bosona Oromiyaa hanqina bu'uuraa misoomaa kanaaf fala akka dhahaa jiru dubbataa galmoo daawwittu booranarraa gabaasa dabalataa qabaa kunoo.
Hongeen Booranaa ganna sadii qabeenya horii fi jiraattota godinichaa qofaa miti kan inni miidhaa irraan geesse. As paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa kan jiraatan illee bineensota bosonaa hedduu miidheeti jira. Keessumaa hongee nagajii bituutessa darbee ture kun harree didaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaa keessatti argamti jedhamtu dabalatee bineensota hedduu paarkii kana keessa jiraatan galaafatee jira. Amma garuu roobni dhiyeenya kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaatti roobe bineeyyi paarkii kana keessa jiraatanii fi boqonnaa fideeti jira. Dargaggoo jaarsoo dheengee saaraa daawwachiisaa paarkii Booranaati.
Lookiin saariitii ammoo bineensota addunyaa kanarra baduuf ta'an kanneen harree gireevi zebra jedhanii paarkii kan keessatti argamti. Waliigalatti paarkii kan keessatti gosa harree lamatu argama. Isaan keessaa tokko isi gireevi zebra jedhamtu isiin tun ammoo warra addunyaa irraa baduu fedhaniitiin galmaa'ani. Sanyiin isin xixiqqoo yeroo bonni kun baay'ateetiin roobni kun dhabametti harreen tun harree addunyaa irra baduuf qophooftu waan taateef harree tun baraaruu qabnaanneetiin xiyyeeffannaa dhaabbata bosona bineensa bosona Oromiyaatii fi dhaabbilee nuti eeggaraniillee waliin taane harree tan baraaruu fi marga geejjibsiisa turre bisaan boottiidhaan dhiyeessa turre akka caarraa ta'ee harreen tun dooteetiin sanyiin isiin dhabaminuu yookiin ammoo garmalee danduyinu harree tana waaqii fulaa roobni dhaqqabuun geessinyee harree tan baraaruu dandeenyee jirra. amma eegi waaqi roobee akkuma asii deemneetiin daawwataa jirru kun waloranii gabbatee quufanii jiru uma burraaqu sanyiinis ammaan booda qaraa caalaa hin baay'attii jenneetiin hin eegna.
Paarkiin Booranaa bara kuma lamaaf shan hundaa'uu kan dubbate dargaggoo jaarsoon keessumaa erga eegumsi taasifamuufi jalqabee bineensonni akka saalaa fi kaan paarkicha keessatti mul'achuu jalqabaniiru jedha.
Yeroo bonaa sun yeroo lafti akka murteetiin jettu mukni kun caphee marri kun goggogee lafti awwaar taatee. horiin xiqqaaf guddaa wanni namni qabcuftii asit deebite bifa paarkii tun fakkaattu turistoota gaaf fiddeetiin bineensa daawwachiisatu bineensonnillee sababa bonaatiin bisaan barbaachisu fula hedduu gara hedduu waan faca'anii fi bineensonni akka fooyyatti hin argamanii kan argamanillee tokko lamaanii haalli bonaa waan huqqiseef daawwiin isaaniillee namatti hin toltu lafuu waliini yeroo akka roobni roobeetiin jedhu nam dhufee daawwatuufillee lafti cufti giriinii taatee bineensonnillee baay'inni isaanii kan qarbittinnaanii jiran iddoo tokkotti deebanii mul'atu sileezii laakosti bineensi bosonaallee walitti qabamee baay'inaan waan mul'atuu fi yeroo bonaa suni nami laat daawwatuufu haalli lafaallee namatti hin tolu.
Paarkiin Booranaa paarkota dhaabbanni bineensa bosonaa Oromiyaa bulchu sadeen keessaa takkadha. ammaaf roobni roobee bineensota paarkichaaf boqonnaa ta'us hanqinni bu'uuraalee misoomaa garuu yaaddoodha jedha dabalataan jaarsoo yoo dubbatu.
Rooddi neetworkiin paarkii kana keessa turistoonni dhufan hedduu deemaniitiin sila akka namaa tolutti turistoonni makiinaan kan baay'ee miilaan deemuu hin dandeenye jiraachuu danda'u. Fulaa hedduu makiinaan deemte ilaaltu sabii karaa keessa ittiin daawwannaa waan hin jirreef baay'ee rakkisa. Akkasumas iddoon to'attootii yookiin ammoo iskaawutiin bineensi bosonaa tun jiraattu dunkaanii dhaabannee bulla malee wanni bu'uuraalee misoomaa tun babal'isteetiin yookiin ammoo kilaasii manni adda addaa wanni akka soolarii qargalteetiin jettu garuu amma tana dhaabbata miti mootummaa EFF jedhamuun gabaa dhiyoo dhiyeen kanatti soolariin nu bitamee jira. Algaa iskaawutootiin yookiin ammoo to'attootiin bineensi bosonaa gubbaa raftu nu bitamee jira. Firiijiin adda addaa nu bitamee jira. Kun ammoo garuu hojiitti seenne malee fuulduraa fi abdiin hin jirti jennee yaadna.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaan dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa hongeen darbe kun miidhaa geessus barnootas nuuf kenneera jedhu.
Bineensi hafe fumaanuu yaa'u uumama kun deebi'ee lakkoofsi isaa iddootti hin deebi'a. Inni guddaan rakkoo wal fakkaatu kana booda waan dhufu ta'ee. Akkamitti karaa salphaa ta'een nyaataaf bishaan argatanii dandamachuu danda'an kan jedhu irratti ammumarraa qophii goonee hin beekamu wanta nuti karoorsinu miti waa'een hongee kun uumamaan akka tasaa ga'uudha. Yeroo wanni kun deebi'ee dhufutti karaa salphaa ta'een bineensonni kun otoo miidhaa irra hin ga'iin akkamitti dandamatanii yeroo bonaa sana yeroo gogiinsaa sana darbuu danda'an jedhu ammumarraa hojii hojjechuu akka qabnu waan baay'ee irraa baranne.
Obbo Araarsaan gama bu'uuraalee misoomaatiin hanqina jira jedhameef deebii kennanis.
Dhuguma egaa paarkota haaraa hundeessine sadan kana misoomni isaanii baay'ee fagoorra jira. Ganaabaan baay'een hojjetamuutu irraa eegama. Akkuma jette daandiin bu'uuraalee misoomaa paarkota kanaan barbaachisu keessaa isa bu'uuraati. Naannoo daandii kanatti humna dhaabbata kanaatiin baay'ee ulfaataadha. Dhaabbanni kun galii ofiitiin bulaa bosona namtolchee iddoo kaanitti misoomsaa jiruun galii argatee paarkota kanammoo deebi'ee kan inni bulchaa jiru. Kanaaf egaa akka istiraateejiitti wanni qabannee jirru qaamonni adda addaa asirratti yoo hirmaataniin ala ibin mootummaadhuma naannoollee dabalatee keessumaa hojii daandii baay'ee murteessoo ta'an isa gurguddaa kana isa xiqqaanullee leegariidhaan baasuu hin danda'ama yeroo bonaa iilii konkolaataan socho'ee tuuristiin socho'ee karaa laaluu danda'u nuyyuu irratti hin karoorfanna garuu isa baay'ee guddaa baasii guddaa barbaadu kana sagantaa mootummaa wajjin allaa'ee walitti gochuuf yaalii wanni gochaa jiru jirra.
Dhaabbilee miti mootummaatiifis bifa paarkileen kun itti misooman mijeessuuf yaada dhiyeessaa jirraa kan jedhan obbo Araarsaan ammatti dhaabbanni miti mootummaa takka paarkii Booranaatti hojii jalqabuullee ifoomsanii egaris bifuma kanaan hanqina jira jedhamu guutuudhaaf carraaqnaa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf galmoo daawwiti Saaritti paarkii Booranaarra.
Hooggantoonni biyyoota dhihaa Yuukireen weerara Raashaa dura akka dhaabattu gargaaruuf jecha deeggarsa maallaqaaf waraanaa kennanii jiru. dhaabbileen gargaarsa namoomaa muraasni akka jedhanitti gargaarsa biyyoota biroof kanneen akka riippaabilikii dimokiraatawaa koongoof dhaqu irratti dhiibbaa uumaa jedhu gabaasa poolniyoo jaallanne dhiyeessa.
ijoollee ja'a ka taate gaatoo firaansiin ji'oota kudhaniif mooraaseek jedhamu kan namoonni riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an keessa qubatan keessa jiraatte. sababaa haleellaa garee ribxe loltoota M23 jedhamaniin naannoo sana shororkeessaa waan turaniif magaalaa dhaloota ishee kaaleengaa keessaa baqattee baate jireenyi mooraa keessaa akka ulfaataa ta'e yeroo tokko tokkos nyaata kadhachuu akka qabdu dubbatti.
sababaa waraana garee M23 geggeessaniin ganda koorraa dheesseen ba'e bakka keenya. kaaleengaa yeroo gahan mana kootti boombii darbatan kanaaf baqanne waan tokkollee fudhanne hin baane homaa of harkaan qabu.
mucaan ganna kudha shanii kun maqaasaa saam akka jedhamu qofa ibse walitti bu'iinsa naannoo sanatti gaggeeffamuun manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'ee jira rasaasa dhukaafame kan tasaan rukutamee amma mooraa seek keessatti wal'aansa ooguma baqaqsanii hodhuu erga godhamee fi booda dandamachaa jira. kiliinikii yaalaa iddoodhaa gara iddootti socho'uu fi kutaa baqaqsanii suphuu hatattamaa gaggeessu kun saamee fi namoota biroo kunuunsa hatattamaa barbaadan yaalaa tureera. koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa yookaan icrc'n magaalaa guddaa bulchiinsa kiivuu kaabaa goomaatti hundeeffame akka dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan unhcr jedhutti. hookkarri waan hammaateef jecha baatii bitooteessa darbe jechuun kan bara kuma lamaaf digdamii lamaa kaasee namoota kuma dhibba saddeetiif kuma saddeettamaa ol ta'an biyyattii bahaa keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqisiifamaniiru aan linder itti gaafatamtuu jila xiqqaa goomaa keessaa kan koree fannoo diimaa addunyaa yoo ta'an namoonni as jiran gargaarsa qaamaa fi miiraa barbaaduu jedhaniiru.
We're also working with uh, uh, in the field of health, uh, particularly in um, in mental health.
Uummanni buqqa'iinsa kanaan waan miidhameef damee fayyaa keessattuu fayyaa sammuu irratti hojjechaa jirra. Sababaan isaas lola yeroo tokko tokko baay'ee cimaaf miidhaa hedduu waan qabuuf.
Koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa ICRC namoota mooraa keessa jiraniif gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisaa kennaa jira. liindar akka ibsanitti maallaqni silaa isaan bira dhufuu malu amma gara yuukireenitti akka ergamu kanaaf namoonni riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessaa ofiin of gargaaruuf dirqamuu isaanii dubbatan.
A lot of financing uh, are going to Ukraine, for example, and to other crises and not coming to DRC because.
Fakkeenyaaf maallaqni baay'een gara Yuukireen deemaa jira. Kana malees rakkoolee biroonis jiru. Kanaafuu maallaqni gahaan taane gara Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dhufaa jira. Sababiin isaas rakkoo yeroo dheeraa ture waan tureef.
Rakkoon maallaqaa jiraatus ICRC'n hospitaalota hedduudhaaf deeggarsa kennaa jira. Kunis kanneen Betasdaa Nidoosho Goomaa keessaa hospitaala waliigalaa Beeni, hospitaala naannoo Bukaabuu fi sagantaa baqaqsanii hodhuu Bukaabuu keessaa dabalataa jedhaniiru.
amma immoo gara qophii adda har'aaf qindeessinetti dabarraa waggaa kana keessa hanga ammaatti yuunaayitid isteetsi keessatti dargaggoonnii fi daa'imman 670 ol hokkara qawween wal qabateen ajjeefamaniiru jedha gareen odeeffannoo walitti qabu kadhuunfaa gan vaayolansi arkaayiv jedhamu. waashingtan diisii keessaa haati ofiif gadamoojiin waraanaa taate tokko hawaasa waliin ta'uun rakkoo kana furuuf hojjechaa jirti kariinaa baafiraa ziinaatu gabaasee kunoo. jawaana hardii gadamooji waraanaa yoo ta'an haadhaaf dhalattuu waashingtan diisiiti yuunaayitid isteetsi keessatti du'a qawweedhaan walqabatee dhufu ilaalaa jiraachuu isaaniif bara 2018tti garee hokkara qawwee hir'isuuf of kenne kan guns down friday jedhamu qindeessuuf murteessan.
The streets of DC was worse than a war zone, and I just truly wanted to create change. It's scary. It's scary to just.
daandiiwwan diisii godinaa waraan itti geggeessamu caalaa hamaa turan ani immoo dhugumatti jijjiirama uumuun barbaade sodaachisaadha ijoollee keessan namoota murtaa'an irraa akka fagaatan akka of eeggatan barsiiftu garuu dhukaasa jamaa'oo maal gochuu dandeenya jedhan jimaata yeroo mara haardiin konkolaataa isaaniitiin gara gandeen waashingtan taateewwan qawweedhaan walqabatan baay'inaan mul'atan keessa deemu mala hokkara hir'isuuf attamiin jiraattonni miidhaa jirurraa akka fayyan gargaaruuf jecha daa'immaniif maatii waliin wal argu gareen kun namoota ajjeechaa dargaggootaa of ajjeesuuf kanneen rakkoo fayyaa sammuutiin miidhaman gargaaruuf qabeenyaan akka argamuuf haala mijeesse sagantaallee ni qopheesse hardiin akka jedhanitti gareen kun aangawoota magaalattii waliin wantoota biroo irrattis ni hojjeta kanneen akka ibsaa daandii kutaalee naannoo dukkanaan dhuunfataman yaadachuu jedhan.
a neighborhood that we went into, uh, we noticed that shooters were coming behind bushes.
ganda nuti deemne tokko keessatti namni dhukaasu tokko bosona keessaa to'achi as ba'u argine kanaaf ijoollee gaafanne hawaasa keessan keessatti hokkara qawwee dhaabuuf maal gochuu dandeessu jenne isaanis waan ta'aa jiru ilaaluu akka dandeenyutti bosona muruu dandeenyaa jedhan kanaaf hiriirree miseensi mana maree gara ganda sanaa dhufanii bosona sana akka muran goone jedhan kan umriin waggaa kudha sadii rashaad beetis waggoota muraasa dura sababa hookara qawweerraan kan ka'e hiriyaasaa dhabe hardii waliin wal argee dubbachuun koo akkan jajjabaadhu na gargaaree jedhe.
I feel like angry and sad at the same time. If I get emotional, Miss Hard, she'd be right there to talk me out of it.
Yeroo tokkicha aarii fi gaddatu natti dhaga'ame. Yeroon miira keessa seenu haardiin cinaa koo jirti. Haalan keessa seene keessaa natti dubbachuun akkan ba'u gooti.
Ogeeyyiin xiinsammuu daa'imman oduu waa'ee hookara qawwee dubbisuu yookaan ilaaluun illee fayyaa daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa ka geessisuuf miira namaa jijjiiru hirriba ka jeequ fedhii nyaataa ka dhabsiisuuf rakkoo xiyyeeffannaa fiduu danda'a jedhu. garuu yeroo baay'ee maatiin mallattoolee kana innaa argan gara rakkoo xiinsammuu cimaaf dhiphina sammuutti akka hin jijjiiramne ittisuu danda'u.
Parents talking to their children about things that happen can be very helpful. You're watching a movie together and.
Maatiin waa'ee wantoota raawwatamanii ijoollee isaanii wajjin haasa'uun baay'ee isaan gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf otuu fiilmii waliin ilaaltuu dhukaasa raawwatamu argita. Sunis ijoollee kee waliin mari'achuu carraa siif kenna. Maal fakkaata turee? Akkamitti kana to'attaa? Sun anaan na gaddisiisee jira. Ati hoo jechuun waliin mari'achuun gaariidha.
Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n diigumsa manneen dhuunfaaf amantaa ilaalchisee qaawwaa seeraa jiru mootummaan irra deebi'ee akka ilaalu gaafatee jira. Kana irratti Naakoor Malkaa gabaasa nu ergee ture kunoo.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Kaafaa'u diigamuu manneen dhuunfaaf dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggar keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee mata duree adeemsa seeraan alaa hordofuun seera kabachiisuun hin danda'amu jedhuun kaleessa caamsaa 23 bara 2015 ibsa baasee jira. Hoogganaan damee koominikeeshinii Kaafaa'u obbo Sultaan Qaasiim paartiin isaanii ibsa baasee irratti sagalee Ameerikaaf yommuu ibsan gochichi qorannoon gahaan osoo hin geggeeffamin bifa duulaan itti deemee jedhu.
Komiin hawaasaa bu'uura akka qabu namoonni manneen diigamaniitiin jedhan kun hundi isaaniitu seera qabeessaa miti jechuun akka hin danda'amne qulqulleeffachuun gahaan qorannoon gahaan odoo hin geggeeffamiin akka duulatiin akka itti deemame hubanneerra gama yeroo isaa eeggachuu wajjin wal qabateetis rakkoo qaba jenneetiin yaanna.
Haaluma walfakkaatuun manni maree mirgoota namummaa Itoophiyaa gabaasa adda durummaan magaalaa Finfinneef naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti qaamaan argamuun namoota manni jalaa diigame irraa odeeffannoo sassaabuu fi daawwiin taasise jedhuun manneen hedduun mootummaatiin diigamuu isaanii gabaasa addaa kaleessa baaseen beeksisee jira. Daayrektarri itti aanaa mana marichaa obbo Tasfaayee Gammachuu bakkeewwan itti manneen diigaman sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
ቤቶች ብዛትን ስንመለከት ወደ መቶ አስራ አንድ ሺ ስምንት መቶ አስራ አንድ አባወራና እማወራ የሚኖሩበት manneen diigaman yommuu ilaallu manneen abbootiif haadholiin warraa kuma dhibba tokkoof kuma kudha tokkoof dhibba saddeetiif kudha tokko keessa jiraatan ture bulchiisota kutaa magaalaa kolfee boolee aanaa kudha tokko qaxanaa tokko bakka jedhamu yakkaa bulchiinsa magaalaa laga daadhii laga xaafoo carii safara madaanaa lamii bakka jedhamu nafaas silkilaaftootti ammoo aanaa tokko labuu yartuu taklaayimaanotii bakka jedhamuu fi magaalaa adaamaatti ammoo bakka bokkuu shanan jedhamutti yommuu bulchiisota kutaa magaalaatiin ibsinu lakkoobsi manneen diigamanii garaagara jechuun dubbatan. Obbo Tasfaayin gochi kun seera Itoophiyaas ta'e idilaa addunyaa kan hordofee raawwatame miti jedhu. Hundumtuu akka seera dhabeessa ta'anitti dubbatama haa ta'u malee nuti qorannoo keenyaan tokkoffaa manneen ragaa abbaa qabeenyaa qaban jiru warri kaan immoo kan maallaqaan bitamanii fi karaa alidileetiin kan dhuunfataman akkasumas bakkeewwan labsiin dhibba torbaaf 21 kuma lamaaf afur osoo hin bahin dura ijaarsota kan qaban jiru bakkeewwan kunneen akka labsiitti waggoota afur keessatti kan nama sanaaf dabarsamanii kennamuu qaban turan sadanuu irratti diigumsi raawwatamee jira kun immoo dambii idilaa addunyaa eegeen kan taasifame akka hin taane kan hubanne jechuun dubbatan.
Manni marichaa ibsa isaan sochiin diigumsa manneenii magaalaa Shaggar keessatti taasifame kun dhaabbilee amantaallee kan dabalatu ta'uu kaasuun masjiidonni kudha sagal diigamuu isaanii itti dabaluun beeksisee jira. Gochi kun uummata mariissuu fi bakka biraa bakka buusuun kennuun osoo irraa eegamu haala hanqina raawwii agarsiiseen raawwatamuun isaa akka komee kaase ibsee hiriira mormii gochuma kana balaaleffachuuf torban darbe keessa masjiida Anwaaritti bahame irratti humnootni mootummaa lubbuu namaa irratti hubaatii geessisuu gabaasichi yaadachiisee jira. Hoogganaan damee koominikeeshinii kaafaa obbo Sultaan paartiin isaanii isaanii gocha weerara lafaa akka mormu ibsuun poolisiin lafaa mootummaa yeroo ammaa itti dhimma bahaa jiru iftoomina hin qabu jedhu.
Akka dhaabatetti nuti weerara lafaa hin deeggarru ni mormina. Manneen maaster pilaanii magaalaa hin eeggatinillee akka ijaaraman fedhii hin qabnu. Haa ta'uuti poolisiin lafaa mootummaadha yeroo ammaa itti fayyadamaatiin hin jiru iftoomina gahaa hin qabu. achirraa hafee akkaataan ittiin hojiirra oolaa jirulleen loogiidhaan kan guutame balaan maltummaadhaaf kan saaxilamee fi rakkoo adda addaa hawaasarra geessaatiin kan jiru soo rakkoo kana odoo hin furiin namoota bakka seenan dhabaniitiin wajjoo ijaarrataniitiin jedhan gabbaasaniitiin mana irratti diiguun sirrii miti kan jedhu.
Manneen amantaa yeroo diigaman illee abbootiin amantaa waliin mariin akka hin geggeessamne kaafaa'uun hubatee jiraa jedhu obbo Sultaan. Kaafaa'uun akka furmaataatti qabxiilee kaa'e keessaa tokko qaawwa seera dhabeessummaa fi hojiirra oolmaa isaa irratti mul'atu irra deebiidhaan akka qoratamu gaafachuu ta'uu ibsuun hoogganaan damee koominikeeshinii paartichaa qabxiilee biroos ni ibsu.
Warri seera qabeessa ta'an kaartaa fi pilaanii kan qabanis kan hin qabnes jumlaadhaan kan diigamaatiin hin jiran waan ta'eef komiin sun qulqullaa'uu qaba. Kan biraa namoonni kun lammiilee biyya kanaati. Mana bakka morma ofii itti galfatan bakka maatii ofii itti aduu jalaa itti qabatan waan dhabaniif waan akkanaa keessa seenanii kanaaf oltarneetiif filmaanni birallee jiraachuu qaba. Kan biraa abbootii amantaa dhimmi ilaalu wajjin ta'aniitiin mari'achuun barbaachisaadha. Adeemsa waliigala manneen diiguu wajjin wal qabatee ajjechaa namootaa wajjin wal qabateetiin jiru irratti mootummaan ibsa gahaa uummataaf kennuudha qaba jenneetiin iyyaanna.
Hololli maqaballeessii qaamoleen adda addaa uummata Oromoo irratti taasisan illee dhaabbachuu qabaa jedhu obbo Sultaan.
Uummata Oromoottu manneen kana diigsisaa jira. Ayidiyooloojii Oromummaattu waan akkanaa gochaa jira jedhaniitiin maqaa uummanni Oromoo hin qabne irra kaa'uudhaan badii warri mootummaa. mootummaa hojjete akka badii uummata Oromootitti fudhataniitiin inni jumlaadhaan uummata Oromoo maqaa balleessuun sabaaf sablammoota biratti akka jibbamu gochuudhaaf olola warri babal'isaa jiranii jiranii carraa kana fayyadamaniitiin uummata keenyallee amantaadhaan gosaan akka qoqqoodamu yaalii hedduu kataasisaatiin jiranii jiranii warri sunillee dhaabbachuu qaba uummanni keenyalleen olola akkanaatiif gurra kennuu hin qabu ka jedhudha maatiniin jirra.
Dhimma kanarratti aangoota magaalaa Shaggar irraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkaa'uu baatullee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kaleessa ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun masjiida qofa irratti kan xiyyeeffate miti magaalota naannichaa dhibba ja'a ol keessatti gaggeeffamaa jira jechuudhaan deebii itti aanu kennanii jiru.
Itti yaadamee akka waan amantaa tokko irratti xiyyeeffatametti kan deemamaa jiru kun garuu dhugaa jirurraa kan fagaate waan ta'eef olola gaggeeffamurraa akka uummanni keenya hin burjaajafne dhaamsa dabarsuu barbaanna jechaadha. Kanaaf mootummaan masjiida irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu amantaa kam irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu garuu giddugaleessi isaa ijaarsa seeraan alaa irratti xiyyeeffatee tarkaanfii fudhatamaa jiru waan ta'eef haala kanaan akka hubatamu.
Gama biraan magaalaa Shaggar keessatti diigumsi manaaf humnaan buqqisuun ammallee itti fufee jiraachuu jiraattota keessaa sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa kanaan dura baasee tureen manneen diigaman seera dhabeessa illee yoo ta'an jiraattotaaf jalqaba bakki biraa akka qophaa'u qabu seerri idilaa addunyaa biyyattiin mallatteessite waan kaa'uuf tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu qaba jechuudhaan ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Guyyaa tamboo addunyaa roobii darbe yaadatame oolee ilaalchisuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baasee jira. Kana irratti gabaasa ergame bafaqaaduu dhiyeessa.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookiin WHO'n mata duree tamboottuun ta'in midhaan biqilchaa jedhu jalatti gabaasa baaseen balaa baalli tamboo qabuu fi oomisha tamboo gara oomisha midhaan nyaataatti jijjiiruun dinagdeedhaa fi dhimma naannoo irratti bu'aan qonnaan bultootaa fi hawaasaaf qabu ibsee jira. Qo'annoon akka agarsiisetti yommuu industiriin tamboo qonnaan bultoota maraamartoo liqii keessa galchee jiru kanatti gareewwan gaarummaa isaa faarsan immoo bu'aa dinagdee oomisha tamboo irraa argama jedhanii adda dureedhaan ololaa jiru. Dr. Rudiger Kiriich dhaabbata fayyaa addunyaatti daarikteera babal'ina fayyaati. Akkana jedhu Jeeneevaarraa.
Tobacco is of a huge harm to all our health. But in addition to that, tobacco contributes highly to food insecurity.
Tamboon fayyaa keenya hunda irratti miidhaa guddaa qaba. Kana malees tamboon wabii nyaataa hir'isuudhaan gumaacha olaanaa qaba. Haala gaddisiisaa ta'een namoonni miiliyoona dhibba sadiif shantama ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Biyyoottan namoonni kun keessa jiraatan lafa isaanii isa gabbataa ta'e tamboo irratti facaasuudhaaf fayyadamu. Biyyoottan miseensa dhaaba keenyaa ta'an oomisha waan fayyaa namaa irratti miidhaa geessisu dhiisanii akka midhaan nyaataa oomishan ni gaafanna. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti biyyoottan miseensota ta'an deeggarsa addaa oomisha tamboof kennan akka dhiisan ni gaafanna.
Dr. Kiriich itti dabaluudhaan qorichaawwan farra aramaatiif ilbiisotaa hamman balaa qabeessa akka ta'anis ibsanii jiru.
The people who work in the lands who grow tobacco, they actually consume as much nicotine as is contained in 50 cigarettes a day. That is especially harmful to people, to women who are pregnant.
Hojjettoonni lafa qonnaa tamboo keessa hojjetan, tamboo xuuxuu baatanis guyyaatti niikootiinii sijaaraa shantamaan walqixa ta'e ulatu. Sun immoo namootaniif keessumaa dubartoota ulfaa fi ijoolleewwan miiliyoona tokko ta'an bakkawwan qotisa keessa hojjetaniif balaa qabeessa summii qabeessa kanaafuu biqiltoota summii qabeessa ta'an dhaabuu dhiisuu qabna.
Aanga'aan dhaabbata fayyaa addunyaa kun waa'ee piroojektota dhaabbanni fayyaa addunyaa Keeniyaadhaa fi Zaambiyaa keessatti hojjechaa jiruus dubbataniiru. Qonnaan bultoonni akka oomisha tamboo dhiisanii gara oomisha boloqqeetii fi midhaan nyaataatti jijjiiran piroojeektiin kun deeggaraa jira.
Tobacco industry also sucks these farmers into vicious cycles. They give small loans and then they have to repay.
Indastiriiwwan tamboo qonnaan bultoota kan gara maraammartootti harkisaa jiru. Liqii xixiqqoo kennuuf liqii sana kaffaluu qabu. Kanaafuu Keeniyaa keessatti namoottan tamboo oomishuu dhaabuu barbaadan jiru yaadni kun zaambiyaa keessattis bara kana keessaa qonnaan bultoota kuma shan qaqqabuu danda'eera.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a saditti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.